Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi na mu kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki mirongo ine na zibiri y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkurikije.
kugira ngo uzabone mituweli z'abana icumi mu muryango wawe ni ibintu biruhije cyane nibatureke tujye mu kazi dushake mituweli ariko batadufashe ngo badufatikanye ni- n'ibibazo Abo n'abanyarwanda binubira ikiguzi c'imiti mu vyerekeye amagara y'abantu mutuelle de santé bavuga ko bizimvye kandi ata amafaranga bafise. Iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye ingingo yashikirijwe n'abacamanza mu gihugu c'Ubufaransa bakurikirana ivyaha vy'iterabwoba bakurikiranye ikorwa ry'indege yarimwo perezida w'igihugu c'u Rwanda Habyarimana Juvenal n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Cyprien Ntaryamira hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo co kwivuza kuri mutuelle mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere. mu kurindira ariko reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyize bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse neza aloyize umwanya ni uwawe Rakoze Frederico Tiahere muri Sudani y'ubumanuko leta ya Sudani y'ubumanuko hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho barateye umukono ku masezerano yo guhagarika intambara cyo ku munsi wa kane mu biganiro vy'amahoro vyabahuje muri Ethiopia akaryo ka nyuma ko guhagarika intambara imaze imyaka ine ihuza bene gihugu muri ico gihugu ayo masezerano asaba aberwa n'iyo ntambara bose gushira ibirwanisho hasi kuva ku munsi wa gatandatu gukuraho ibirindiro bya gisirikare bashinze kurekura imbohe zo mu ntambara hamwe n'abafungi- n'abafungiwe ibya politike no kureka abagore n'abana no kurekura abagore n'abana banyurujwe musa faki arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yavuze ko ayo masezerano ari intambwe ya mbere ikomeye itera intege igana ku guhagarika burundu intambara imaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu igakura imiliyoni zabo mu ngo zabo amaleta ya leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza na norvege yashimye iyo ntambwe baranakeza abayisinye bagira ko babasaba gushyira ayo masezerano mu ngiro vuba bwango harimo no korohereza ibikorwa by'amashyirahamwe atanga imfashanyo ku banyagihugu muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara umuryango w'ubumwe bwa afurika usaba imfashanyo y'amafaranga yihutirwa kugira ubashe kubandanya ibikorwa byawo urimwo mu byo kurwanya al-shababu mu gihugu cya somaliya no guha abajejwe umutekano muri somaliya akaryo ko kwifatira mu minwe umutekano w'igihugu cyabo ibyo byashyikirijwe n'umukuru wa amisome francisco madeira ejo ku munsi wa kane mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru i nairobi eh, ku murwa mukuru wa kenya Madeira aragabisha ko mu gihe bobura uburyo bw'amafaranga byogira ingaruka mbi na cane cane mu bice bigaruriye babikuye mu minwe ya Al-Shabaab. Amisome yavuze ko izotanguza kugabanya izotangura kugabanya abasirikare bayo muri Somalia ku buryo gushika mu mwaka wa 2020 bose bazoba batahutse umurwi wa mbere w'abasirikare b'abaganda 28 bakaba batahutse mu ntango z'uku kwezi leta zumwe za amerika yashikirije kuri uyu wa kane ejo integuro y'itegeko rigamije gukomeza ibihano onu yafatiye igihugu cya korea ya ruguru integuro ishikirizwa kuri uyu munsi wa gatanu inama ya onu igejwe amahoro n'umutekano ku isi kugira iyitore iyo nteguro y'itegeko ibuza ibindi bihugu gushorera mirongo icenda ku ijana by'ibidandazwa bihingurwa mu bitoro no kwirukana abakozi bose b'abanyekoreya ya ruguru bakorera muri ibyo bihugu ishyirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko abanyekoreya ya ruguru baharurwa mu bihumbi barungitswe mu burusiya no mu bushinwa kugira bace amafaranga y'agaciro barungika mu gihugu cyabo cy'amavuko ubuzi oni ivuga ko busa n'uko bukoresha bukoreshwa ubuzi oni ivuga yuko bakoreshwa nk'inyagano ibyo bihano bishasha bije vyiyongera ku bindi bihano oni imaze imyaka ifatira ico gihugu ca korea ya ruguru komite mpuzamakungu ya croix rouge csr yatangaje ejo ku munsi wa kane ko abantu baharurwa mu muriyoni aribo bafashwe n'ikiza cya korera mu gihugu cya yemen kuva icyo gihugu cyinjira mu ntambara haraheze imyaka ibiri ibyo biharuro nyine nibyo byashyikirijwe ku munsi wa kabiri n'ayandi mashyirahamwe akorera muri icyo gihugu yaneguye ukuntu amakungu atariko aritaho igihugu ca Yemen mu kiringo cyo kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kwa kane gushika ku itariki y'umunani y'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi OMS yashoboye gutohoza abantu ibihumbi amajana icenda na cumi na bitatu n'amajana indwi na mirongo ine n'umwe bafashwe na korera aho abashika ibihumbi bibiri n'amajana abiri bafuye OMS itangaza ko mu gihe amashyirahamwe afasha atari karoroherezwa mu bikorwa byayo muri Yemen urugamba rwo kurwanya ikiza cya korera rutazokoroha inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yaremeje ingingo yamiriza ingingo ya leta z'ubumwe za amerika y'ukwemera kw'igisagara cya yerusalemu ari umurwa mukuru w'igihugu cya israeli ibyo byabaye ejo ku munsi wa kane mu nama ya oni ya bose ibyo ni mu gihe ubuserukira amerika muri oni nikihari yagabishije ku kugene ibihugu byatoye bizokwerekana ukugene amerika izobona ibihugu bitubaha amerika mu ishyirahamwe oni nikihari yatangaje ko amerika izokwibuka uyu munsi w'ejo aho yiyamirijwe mu nama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kubera yubahirije uburenganzira bwayo nk'igihugu cyigenga atangaza ko amerika izobyibuka igihe izosubira gusabwa gutanga intererano irengeye y'ibindi bihugu byo ku isi muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu woni
urakoze yaroyize ku makuru uhejeje kudushikiriza muri kaminuza ya makerere i kampala muri uganda abahinga bava mu nzego zitandukanye barihweje ingaruka z'ikibazo cy'impunzi ku butunzi bw'ahantu izo mpunzi zahungiye iki kibazo cyihwejwe mu gihe akarere k'ibiyaga binini vya afurika ndetse na afurika y'ubuseruko biri mu turere two ku isi ducumbikiye impunzi nyinshi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala ignatius bahizi yakurikiranye ivyo biganiro aradufitiye inkuru insanganyamatsiko y'iki kiganiro kwari ugusuzuma niba impunzi zitera ingaruka mbi ku butunzi bw'ibihugu zihungiramo hatanzwe ibitekerezo bitandukanye kuri icyo kibazo bamwe bavuga ko ku bihugu bikennye nka uganda impunzi zongera gusubiza inyuma iterambere ryabyo na cyane cyane ko nazo ziba zituruka mu bihugu bikennye zidafite ubumenyi buhagije bwatuma zikoresha bityo zigatangira guhatanira umutungo muke n'abanyagihugu kurishoki musikami pekosi ni impunzi kuva muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo akaba akurira n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi hano mu gihugu we ati leta ya uganda yakagombye gutandukanya impunzi zifite ubumenyi n'imyuga bitandukanye zigatuzwa ahantu hajyanye n'ubumenyi zifite kugira ngo zibikoreshe kwiteza imbere hamwe no gufasha izindi Yes, I, I think in most cases what should have...
ati numva icyagombwaga gukorwa ari uko imiryango yita ku mpunzi mu mfashanyo iziha yoshyiramo imishinga ijyanye n'iterambere rirambye kugira ngo impunzi zifite ubumenyi mu bintu bitandukanye bazifashe kugira ngo zishyirireho akazi kazo ndetse zibe zashobora no guha akazi impunzi bagenzi bazo itegeko nshinga rya uganda ryavuguruwe mu wa mirongo icyenda na gatanu riha impunzi uburenganzira butandukanye burimo guhabwa akazi nk'abandi banyagihugu ariko kuri bamwe ngo ubu burenganzira ntabwo bushyirwa mu bikorwa abandi bavuze ko guha impunzi uburenganzira bungana n'ubw'abanyagihugu bishobora gutuma abanyagihugu bagirira impunzi umutima mubi no kuzivangura cyane cyane mu gihe abanyagihugu nabo baba batabona ibibakwiye gerard koraneza ni umunyeshuri kuri kaminuza ya makerere twewe y'uwo nka uganda natwe ntabwo twishoboye ugasanga ndetse n'abaturage bamwe nkacegerwa ngo baveho ngo bashireho impunzi nk'ubu ubwo turi mu east african community nk'abategetsi nicyo dufite guhanga amaso tukamenya igitera impunzi ni iki urabizi nko ni ikibazo kiva ku butegetsi bubi so turareba iriya hirya hariyo bibazo ki abategetsi twakwiyunga tukareba aho ikibazo kiri tukagikemura profesa ganot wolfram kuva mu budage bavuga ko hari ubumenyi bwinshi abadage badafite ku buryo mu gihe gito kiri imbere umubare w'impunzi munini ushobora kuzaronka akazi muri icyo gihugu ati igitumye ari impunzi nke zifite akazi mu budage ubu ari ukubera ikibazo cy'ururimi ukurikije dr karusoke kajabagwa wigisha ingengabitekerezo ya politiki mu kigo cya leta kibishinzwe kuri we ikibazo ntabwo ari impunzi ahubwo abatuma abandi bahunga nicyo kibazo abantu bose bakwiriye kuba bumva ijambo rifatanye n'itaka ubutaka ko buri umwe akwiriye kuba afite inzu ibiryo ibyambaro ariko ibi byose biri ku butaka kandi burya kumenya ko tumvikana cyangwa tukundana bisinzira ku ninde ukora ninde udakora ninde wubatse ninde utubatse igikuru mu isi yose ni itaka itaka ko uhagaze he wicara he urarara he itaka ariko se ibyo bihuye bite no guhunga cyangwa n'ubuhunzi bituma bite abantu bahunga abake abafite abandi badafite hanyuma abenshi abadafite barahunga ko abake abafite barirukana abandi abadafite ko bafite ibikoresho bitambara bashobora gukoresha bakirukana abandi karusoke yongeyeho ko abategetsi benshi mu bihugu impunzi ziturukamo bafite ingengabitekerezo mbi ya politike ivangura mu by'ubutunzi kandi itarimo kwihanganira imyumvire y'abandi ari byo bizana impamvu zituma abantu bahunga bakabona kubera umutwaro ibihugu bibacyumbikira ukurikije Profesa Debora Murumba wa kaminuza ya Cyambogo Uganda yatangiye kwakira impunzi mu myaka ya za mirongo enye ubwo impunzi zigera ku bihumbi bine kuva muri Poland zimuriwe mu gihugu n'abakoloni b'Abongereza bazihunza abayahudi bari bateguye kuzica muri za mirongo itanu igihugu cyatangiye kwakira impunzi kuva muri sudani hakurikiraho iz'abanyarwanda kuva icyo gihe kugeza n'ubu uganda yakomeje kwakira impunzi ariko nayo ihungisha abayo muri za mirongo irindwi hasi y'ubutegetsi bwa perezida idi amin debora ati impunzi muri uganda hari icyo zongera ku butunzi bw'igihugu kuko zikora akazi nk'abandi banyayuganda zigahinga zigacuruza kandi nkeya zikabona akazi rimwe na rimwe butuma zishidikanya gutahuka kugeza n'uyu munsi mu gihugu harimo impunzi zisaga imiliyoni imwe n'inusu ukurikije imibare itangwa na leta zituruka mu bihugu by'ibituranyi cyane cyane muri sudani y'epfo hamwe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko hakaba hariho n'izituruka mu bihugu bidahanye imipaka na uganda nka ethiopia eritrea somaliya hamwe n'uburundi ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
umucamanza muri sentare yagabanirije igihano abana baregwa icyaha cyo guturira ku bushake icumbi ry'ishure riviera high school icyemezo cy'umucamanza nta n'umwe cyahanishije amezi arenga atanu igifungo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda mu cyemezo cy'umucamanza nta byinshi yiriwe ajyamo ku miburanire y'ababuranyi bombi uretse gutangaza gusa ko inteko iburanisha uru rubanza yasuzumye ubujurire bw'abaregwa isanga bufite ishingiro bikabije byaba byatwaye iminota nk'itatu umucamanza asoma icyemezo cy'urukiko ku baburanyi bombi aba bana baregwa icyaha cyo gutwika ku bushake amacumbi y'ishuri ryisumbuye riviera high school riri mu mujyi wa kigali ntibari mu rukiko ndetse n'ubushinjacyaha ntibwahabonetse hagaragaye gusa abavandimwe b'abaregwa n'umwunganizi umucamanza yavuze ko hussein nahimana david wari wakatiwe igifungo cy'umwaka umwe na mugenzi we yusufu ndayisaba bahamwa n'icyaha ariko abagabanyiriza igihano yategetse kuko ari babiri buri umwe ahanishwa igihano cy'igifungo cy'amezi ane n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atanu yabakureyeho igarama ry'urubanza avuga ko risigara mu isanduku ya leta kuko baburana bafunzwe byabaye cyo kimwe no kuri jonathan niyo nkuru wari wakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka ine umucamanza yamugabanyirije igihano amuhanisha igifungo cy'amezi atanu n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atanu Iyi nawe yamusoneye igarama ry'urubanza avuga ko rigomba gusigara mu isanduku ya leta kuko yaburanye afunzwe abavandimwe b'aba bana bari mu rukiko bakimara kumva icyemezo cy'umucamanza bahise basagwa n'amarangamutima baze bamwe bahita basohoka mu rukiko bagenda barira uyu mumama ijwi ry'amerika yamusanze yegamye ku idirishya ry'urukiko arizwa n'ibyishimo yifata amajwi kuri watsapu ayoherereza umuvandimwe wamumenyesha ko umuhungu wabo agiye gufungurwa
Wamefungua watoto, namshukuru Mungu kwa maana yeye ni mwema. David ametoka watoto. Mungu. Oh, Yesu.
aha ku rukiko kandi humvikanye umumama wavugaga ko byanze bikunze agomba kurara i nyagatare kuri gereza aba bana bafungiwemo agahita atahana n'umwe mu bagabanyirijwe ibihano metere asumani iminsi iragwira umwe mu bunganira aba bana yadutangarije ko bishimiye icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru mu by'ukuri iki cyemezo cy'umucamanza tucyakiriye neza nk'uko mwabyiboneye ababyeyi n'ibyishimo byinshi cyane ndetse n'abandi bakuyemo ikintu cyo kwishima rwose emosiyo bararira ni ikigaragaza ko bishimiye kandi turabyishimiye eh, kuko icyemezo cyo mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo ntabwo twakishimiye niyo mpamvu twajuririye hano rero mu rukiko rukuru kuba umucamanza afashe icyemezo cyo gukatira abana twunganiraga igihano gitoya gishoboka kuko hari bamwe bemeye icyaha bagasaba imbabazi bakaba babonye ibyo amategeko ateganya cyane cyane yuko nanjye iwanjye nubwo atemeraga icyaha ariko bamugabanije ibihano bikaba bihwanye n'igihe bamazemo ku buryo bahita kubarekurwa ubutabera bwatanzwe mu yandi magambo kandi twabyakiriye neza cyane cyane yuko ari mu rwego rwa nyuma Eh, iyo hafatwa ikindi cyemezo twari kwishimira nta kundi wari kubigenza nta yandi mahitamo twari kugira ariko ubu ngubu tukaba tubyishimiye ko abana barekuwe kandi bakabaza basubira ku ishuri uru rubanza rw'ubujurire bw'aba bana batatu ku cyaha cyo gutwika ku bushake uburyamo bw'ishuri riviera high school rwabereye mu muhezo muri aba bana baregwa icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya riviera high school riri mu mujyi wa kigali bigagamo ni umunyarwanda umurundi n'umubirigi ku ikubitiro icumbi ry'ishuri ryisumbuye riviera high school rikimara gushya igipolisi cyari cyataye muri yombi abanyeshuri cumi n'umwe bo mu cyiciro rusange bakekwaho iki cyaha n'icyaha baburanaga bakekwaho ko bagikoze mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi hari n'abandi bagenzi b'aba bana bareganwa hamwe icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri riviera high school rizwi nka dorutwari mu rurimi rw'igifaransa bararagamo ariko kubera bari munsi y'imyaka cumi n'ine y'amavuko batakurikiranywe nk'uko amategeko abiteganya abo kugeza amagingo aya bari mu kigo ngororamuco ibyaha bisa nk'ibi aba bana baburana ntibikunze kumvikana mu nkiko z'u rwanda ahandi biheruka ni mu ishuri ryisumbuye kore de siyanse by'imana riri mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatatu mu by'imana naho humvikanye inkongi z'imiriro zibasiye amacumbi y'abanyeshuri birangira bamwe muri bo mu bahigaga batawe muri yombi banahanishwa igihano cy'igifungo aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ubushikiranganji bujejwe intwaro mu rwanda bwatangaje ko umwaka uza itegeko rigenga ubwisungane mu kwivuza rishobora guhinduka abanyagihugu bamagaragaje ko kwishyura ubwisungane mu kwivuza hakirimo amananiza atuma badashobora kwishyura bagasaba ko ibibananiza bikurwamwo n'inkuru ya mugenzi wacu wasumita kaboyi ari i kigali mu rwanda niba ubonye ibyo bitatu ugenda wishyure mituweli y'umuntu umwe bayiguhe nubona yandi usubireyo wishyure nayo bayiguhe nk'ubu ngubu imikorere yabaye mikeya ushobora kuba ufite nk'abana batanu cyangwa ufite nk'abana nk'icumi kugira ngo uzabone mituweli z'abana icumi mu muryango wawe ni ibintu biruhije cyane nibatureke tujye mu kazi dushake mituweli ariko batadufashe ngo badufatikanye n'ibibazo ibi ni bimwe mu byifuzo abaturage bagaragaje bashaka ko byahinduka umwaka utaha kugira ngo babashe gutanga ubwisungane mu kwivuza biboroheye mu gihe hasigaye amezi atandatu gusa ngo umwaka wa mituweli urangire minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igaragaza ko hari abaturage barenga cumi na batanu ku ijana batarabasha kwishyura ubwisungane leta ishyiramo imbaraga umunsi ku munsi ariko umubare munini w'abatishyura mituweli ukaguma kugaragara umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu arivera mukabaramba ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabwiye ijwi rya amerika ko abantu batishyura mituweli aribo bahombye ibitaro haracyari abantu nyine cumi na batanu ku ijana batishyura mituweli aba bantu rero nibo bateza ibibazo buriya niba ubona ba- bagiye ku bitaro bakabihombya hari abo bafungira ku bitaro iyo atishyuye ukabona a- arahagumye yemeye ku- ku- kuba imfungwa kuri aba bita imfungwa buriya nta mafaranga nta mafaranga aba afite kutishyura buriya harimo ibintu bibiri hari abantu badahindura imyumvire hari abavuga ngo ntibarwara hari abantu ba- baba bafite amafaranga mm, makeya bafite abantu bari mu miryango ari benshi buriya ni ukuri amafaranga ni makeya ni ibihumbi bitatu ariko bitatu iyo iyo- iyo yashyizeho eh, abantu umunani n'abantu icumi ntabwo biba bimworoheye ku- ku- kuyabona ubunini bw'umuryango nibwo abaturage bakomeje kwerekana nk'impamvu nyamukuru ituma batabasha kwishyura umuryango wose benshi bifuza ko bajya batanga amafaranga mu byiciro ariko umaze kwishyurirwa akabona uburenganzira bwo kwivuza ko umuntu ajya ku kagari akishyura mituweli bakamurushya bavuga ngo niba mituweli z'abo bantu zose utazibonye nta mituweli ugomba kubona kandi burya iyo wakoze wenda ukabona nk'ibyo bitatu wagenda ukagura mituweli y'umuntu umwe bakayiguha wakongera ukabona ayandi bakagu- ukagenda ukagura n'indi kugeza igihe wa muryango wawe uboneye mituweli umuntu agiye atanga uko ashoboye bitewe n'abana afite tubona afite mituweli z'abana batatu cyangwa bane ngera reka ngira nzitange bazime abana nibarwara bajya kwivuza mu zindi mpamvu zigaragazwa n'abaturage nk'izidindiza ubwisungane mu kwivuza inyinshi zigaruka ku byiciro by'ubudehe bashyizwemo na n'ubu bavuga ko bitabakwiriye ntabwo nanze kuvuza umuryango wanjye nanjye sinanze kwivuza ikibazo dufite amikoro ntabwo twese duhwanyije amikoro ndakubwira nk'ubu mu bantu barihirirwaga nararihirirwaga ariko none ubu ndibo- nibonye mu cyiciro cya kane icya kane cya kindi cy'abantu bakomeye bo hejuru icyiciro ndajurira nkivamo bangarura mu cyaga ubu icya gatatu nicyo ndimo nicyo bampamijemo kandi nta kintu mfite mu rugo nta kintu iwanjye rwose mfite gishobora kundihirira mituweli y'abantu mfite abifuza guhindurirwa ibyiciro by'ubudehe birashoboka ko batazahabwa igisubizo nk'uko umunyamabanga wa leta abivuga ibyiciro tumaze imyaka uyu ni uwa gatatu tubikoresha amakosa yabaye twakosoye umwaka wa mbere uwa kabiri ubusa waba ugikosora ibyiciro kandi bikoso- bi- bi- bihinduka buri myaka itatu Iyi, umwaka utaha tuzabihindura uyu muyobozi aravuga ko umwaka utaha ahashobora gusohoka itegeko rishya rigenga ubwisungane mu kwivuza ku buryo rishobora kuzahindura byinshi mu byagiye bigaragara ko bibangamiye abaturage asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
amashyirahamwe ntabariza na afjc berintahe ry'abanyamategeko bafasha abantu nikora mu by'amategeko ararajwe ishinga n'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero y'u Burundi mu gikorwa amazemo iminsi cyo kugendera amabohero ayo mashyirahamwe avuga ko amashyirahamwe abandanya gukurikirana ukuri kwamye iby'agateka ka muntu mu Burundi ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari i Kigali mu Rwanda itohoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero y'u Burundi ryugururiwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ryaragendeye amabohero yose y'u Burundi naho babonye ibitari bike cyane cyane ibitigiri vy'umurengera mu mabohero Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe niko kwiyumvira kugenzura amadosiye yabo kugira vyorohe kubafasha duhejeje twagira tumenyeshe abarundi eh, n'amakungu ko bazomenya ati ibitigiri by'abapfungiwe eh, mu mabohero atandukanye bangana gutya abazira ibyaha ibi n'aba n'aba tugira turabe yuko bishobotse twoshikiriza umushikiranganje w'ubutungane n'umukuru w'igihugu kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mugabo tugasanga hariho abatatashe kandi baza baronse ico kigongwe c'umukuru w'igihugu iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga hari n'ikindi ishyirahamwe ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitigiri by'abafunzwe bigabanuke ko iyo umuntu aronse igihano mfungura gifungo ni ukuvuga yuko aza gukora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe rero niyo ntumbero rero eh, tugiye kubaza ababijejwe turabe igituma intambamyi yoba yaratumye icyo gikorwa kitaja mu ngiro cyangwa iryo tegeko ritaja mu ngiro twibaza rero ko hari akagoye twakubitira leta kugira ababijejwe ba- bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikaja mu ngiro rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajyamo utunenge basigura ko bafungiwe politiki ishyirahamwe ntabariza ryoba ribafasha gute turaba abafungiye politike turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'u Burundi turaba umuntu arengana cyangwa uyu nuriya eh, kuko tubiravye bose umuntu afunzwe mungu umuntu twaca tubyita muri politike kuko hari igihe umuntu yagirizwa ikintu akiriye ugasanga mugabo winjiye muri dosiye ugasanga sico Eh, ni nacyo gituma rero mutenyenyera gatonya iya nkete itangiye mu minsi iza tuzomenya abafungiye politike n'abatabafungiwe ntitubababwira ngo abafungiye politike bangana gutya nuko ntibangana uku bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga tuzumviriza abana bariya rero tumenye abafungiwe ibya politike tuzoheza tubisubire tubibatangaritse itohoza ku madosiye y'abanyororo ririko rirakorwa kandi ku mabohero ya mpimba na bubanza nk'uko uwurongoye ntabariza abivuga ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika
ingingo ya leta zunze ubumwe za amerika yafashe yo gukorera ku mugambi mushasha mu bikorwa vyayo vya gisirikare muri afghanistan irabangamiye abagwanyi b'abataliban uwo mugambi mushasha watangajwe na perezida donald trump mu kwezi kwa munani wahinduye uburyo amerika yahora ikora muri afghanistan igisirikare cya amerika igisirikare cya amerika cyahora gikorera mu kiringo runaka ariko ubu kigiye gukora atanzitizi z'ikiringo cyemerewe gukorera muri afghanistan general mu gisirikare cya amerika john nicholson yavuze ati tugiye kuguma aha kugeza aho igikorwa kiranguwe mu nama iheruka umuyobozi mukuru w'igisirikare kigwanira mu kirere lance bunch yasiguye yuko ibikorwa byabo bya gisirikare bagira mu kirere bigiye gutumbera cyane cyane mu turere abatalibani bita ko ari utwabo aho ni mu duce binjiza abagwanyi bashasha babo aho bakorera ibikorwa byo kwinjiza uburyo bakeneye n'ibindi bikorwa byabo bya misi yose kuva ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe igisirikare cya amerika cifatanyije n'icya afghanistan barasambuye amahinguriro mirongo ibiri n'atanu y'ibiyeyurabwenge bitegurwa n'abataliban umutahe w'ayo mahinguriro ufise agaciro k'amamiliyoni mirongo umunani y'amadolari y'amanyamerika bakaba babikuye mu minwe y'abakuru b'ayo mahinguriro abakuru b'ayo mahinguriro nabo bakaba ari abagenzi b'abatalibani abatalibani ntibari bwagigwe ko ibitero mu buryo butumbera neza na neza ubutunzi bwabo general de brigade bunch avuga ati umwisho wavyo nturagera ati ahubwo ni intango y'umwisho wavyo ati kandi bizoba ari ibihe birebire vy'imbeho ku batalibani kuko tuzobandanye kubatera urutavanako imbere y'uko haboneka uyu mugambi mushasha w'uburyo amerika igwanya abataliban abasirikare ba amerika bari bafise uburenganzira bwo kugirisha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare bamwe bamwe ba afghanistan gusa ariko ubu uyu mugambi wiswe south asia policy wahaye uburenganzira amerika kugirisha imyimenyerezo abasirikare bose harimo n'abato bato bifatanyije n'ibikorwa bifatikanije n'ibikorwa vya gisirikare vyo mu kirere bigirwa n'abasirikare ba amerika bizotuma abasirikare ba afghanistan bashobora kugwanya uyo mugwi ikiringo c'ibihe bita iver gushika kirangire ku bijanye n'abataliban mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nta kinini bashitseko general de brigade avuga ati eka ntibabashije gufata umugwa mukuru wo hagati mu ntara bakoreramwo canke igisagara na kimwe ati barasuzuguye inguvu zacu bongera basuzugura ubushobozi bw'abanyeafghanistan ibice mirongo umunani n'indwi ku ijana b'abanyeafghanistan babona ko abataliban ari inkozi z'ikibi muri afghanistan general de brigade bunch avuga kandi ati kumwe na bagenzi bacu b'abanyeafghanistan turi ku nzira y'intsinzi ati turi mu biganiro byo kugira igitigiri cy'abanyagihugu batakaza ubuzima bwabo kigabanuke kandi kugira afghanistan itere imbere
iryo yari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukundira ryo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fasile yadufashe kwigeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na federic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.